hello my beautiful country people. how na dey Oh, my people are great. On according to our time depending on where una for the watch So oh, my people, hmm wow my people not be small Oh, I just in the morning before i say make i go church i just they come back I say okay make i carry information from our information center come tanda phone una come your doche daughter mata na im come just the rain for everywhere ah ah na which kind papa wey be this your like doji i no understand my people o oh, this olosho this uh, okpo eh This uh, igbiraja wey dem dey call esther wey na be the only ashawo wey be say i don see wey be say e no gree repent wey e dey bear this kind name my people o oh, una know say that girl when you see some some when you see people wey be say dem don damage for life hmm? ah na wow and in fact eh again good people just dey catch me for all dis thing when they be say they e happen i say god now who do you all edoche this kind of thing now hmm father the meaning of a father Now, person when a eh, father supposed to have protection over in children over in family yall edoche no be papa o yall edoche is not a father he is not even fit to to be called a father yes your Edochie is not fit to be father because if you now see the way wey be say this igbiraja this um, ashawo uh, Kobo actress wey be say dem dey call esther came out for this pikin daniel i no understand and i no i i, I no expect say somebody go come social media come they talk things about yul edoche pikin not supporting him and judy austin yul edoche cannot even call esther to order say my friend stay away from my daughter is it that they remove yul edoche brain Now i wan ask is it that they remove yul edoche brain this is not the first time when e be say this kind thing They happen my people now know say shortly after kambi kambili kpai afta kambili kpeme una know say somebody one particular idiot nonsense ekpentastic human being wey dem call sandra came at dey wish death to this same eh, yul edoche daughter yul edoche no open mouth tok i don't understand but the time when e be say somebody post yul edoche number and his address to social media if you see the way yul edoche hala if anything happened to judy in fact even place one million naira he placed one million naira my people juju dey o open your mouth and say there is juju He say one million naira to that person when he be say e did that. nine people come dey attack You edoche yolo edoche your head no correct yolo edoche olori buruku yolo edoche abẹni ṣọkọṣọkan cause am cause am different different cause now na no mind me i no even know wetin i dey speak na speaking in tongue be that one cause am eh say yolo edoche your head no correct una see wetin dey go on wey e be say i no know is it that dis particular girl na so he come out to, he no get single shame He did interview say im don carry one more than three thousand men i say chineke i say chineke thousand. girl wey e never reach thirty years don carry one 30 eh, more than three thousand men i come dey wonder how that place go be how that place go be hey wahala no come be like bicycle This girl said a lot of things That is why if you know say you no ready to born abeg no kerewa because that girl na born by mistake na im say im be bastard my people no be me talk am he talk am he say he be bastard he no know him papa he no know him papa mama just do quickie with one man na there belle take come one akwa ibom man according to her you can imagine all those kind of people they don constitute social nuisance They interfere oh god na condition make crayfish bend na yolo edoche na bring all this thing if not who be esther who be esther style wey be say go come come dey talk before queen me. the last time the last week na so e come out he say make we mail na i no know na that one na yole edoche go pay money na the person wey yole edoche go pay money death of the same father na so so him talk am say na married man. na in the in the kerewa in kerewa junior pope for role na married man, na in the kerewa in get like three the one in the buy am um, uh, uh, cream the one in the pay rent for am the one you can imagine good for nothing human being na im look innocent girl uh, daniel start to dey bully am in fact a lot of people don begin dey report her page make dem take am down her own too much na so go dey talk like mad person dey talk like craze person person wey be say im mm, eh, head don kolo na so that esther sky they talk now e boil down to you see this one said they say did they start say eh e no mean any bad thing for for yeledeche children eh because jealousy don't start to they don't start to dey jealous eh, eh, daniel just because of daniel post in mama achievement post in mama house then react to mama movie where we say mama house wen dey talk say um, I take talk herself. He say, wow, say mama go appear for cinema. All those things they prepare you all Edochie. When I not say Daniel, look, look, look. See the way, but my people, without being told, if you get papa like you all Edochie, will you be proud of that kind of papa? More call a spade a spade. This Esther now because of say, you know get papa, you know get father figure. As you say and so person wey e no get papa Now, one call dey advise people of how they won't take no, how they won't come take as she this very broken woman being battered and beaten papa e no get bastard na im be you dey see am see the kind people will be saying that they will call dey chook mat for you yoola edoche matter people will be efurefu ofeke rere ma toro obo shire obo na you see am huh? see the kind people wey be say dem dey chook mouth for your edoche matter just because of kpekus because of judy austin kpekus na your edoche lost im dignity You all edoche lost im first pikin that is im im son im first son now una don dey una don dey jealous we may with im daughter just because of the dey progress because queen may daughter wey dem dey call daniel come flaunt im mama mansion since dat time yohle edoche and judy austin dem never fit rest dem never fit get rest of mind dem never fit sleep dem never fit get rest of mind now dem don begin dey pay craze people for internet say make dem begin dey bully eh, eh, eh, daniel so they una oh, need to go look for Esther sky for instagram and facebook make una massively report her page and her, her whatever platform she dey use dey bully that daniela because this girl this yul edochie daughter you no need this enough of that is why i hate this yul edochie behaviour i hate it to the core because no be only yul edochie na be the person wey be say he and him wife get problem ay ay get problem with im wife but you see the way they maturely come and address people say I beg because of the mental health of their daughter say they get grown up daughter will be say e for internet say I beg. that is how parents they behave when your education start this im madness with judy queen may talk say im beg your edoche make it putting children out of this whole social media thing make e know how im dey talk for social media say because the the mental health of their children dey very very important because these children dey go go school their mates dem go dey laugh dem yul edoche and judy austin judy austin carry im pikin stay away from social media you no dey see obasi children because those one they are grown up every day person mama and person papa go come social media begin dey dance now this A e ekpentastic e star sky Where be say your organization don pay money because the last time the same girl came out and said uh, uh, Queen May should return Yul Edochie mansion may return uh, eh, Iyaja house say why he go seize uh, uh, uh, the house make he return am so that uh, judy austin go carry him in generation enter the house nine people they ask esther sky say judy austin they forbid to follow man build house judy austin e they forbid to follow man build house e no dey follow go build house then break im hand abi dem break im leg why be say na the one we say we may build finish e dey where queen may dey lay foundation of that house when im longer throat when im long from here to lagos judy austin day when quimay where where where is where was judy austin <laughs> where was judy austin when quimay was toiling day and night to make sure say they build that house where judy austin day? i think him he she sef dey with uh, mr bassey she was with uh, with mr bassey her her where god put her in no container, because if you want to look very well Queen May did not see mansion anywhere before he he he married uh, uh, Yul Edochie. He married yole doche just as he dey see yole doche No house, no mansion, no nothing, not even a job. But see, they were able to manage and reach this level where they reach, where envy. And I saw Judy Austin even marry Obasi, say Obasi was even doing business, was even well to do. She couldn't build. Rather, her owner to come destroy Mr. Obasi. Did they see her so? Yul Edochie, when are they see so, is not a good father. He not be good papa. Because if not good papa, he would have called this girl to order. He would address this whole thing. He would tell Esther Sky, please stay away from my daughter. Stay away from my daughter. Rather, he say, eh, Yul Edochie daughter, eh, no get respect say he too like money say they follow im mama instead of he go support papa His papa na good man esther sky you no get papa you never take your eyes see your papa for one day you no know where your papa dey your papa you no get papa cos if you get papa you know what come at. They come They talk to people like this see the kind people will be say and then they advise human being you see am this social media it e don turn people to another thing and one thing i know be say if home no sell you street no dey buy you na your legoshi na sell in home for street where street dey take buy am now you see am now a lot of people no just dey happy say this kind thing wey be say your legoshi go see e go do eye like say e no see am make nothing happen to your daughter because this time around eh people ready to come and buy you Not even just think am because your ledoche jealousy don too much Now, so I carry uh, daniel uh, video poster for in this thing even for her birthday Now, by force the girl no wan get anything to do with your ledoche because your ledoche na global disgrace na big time disgrace nobody want to relate with failure we all edoche na failure you e dey see am so every time matured man of forty-two years go carry person wife mr obasi wife come dey dance for social media like like small pikin meanwhile our royal queen may our beautiful royal queen may no even get time no time na una no dey see the way queen may dey busy We time wey queen may come one come dey take dey check dem for social media queen may don do advert finish abi don sell her product finish queen may wey be say dey prepare now to go to texas wetin concern queen may with uh, eh, yul edochie and judy austin as far as this whole thing is concerned queen may has move on the same thing to daniel if for example say mama dey uh, dey succeed won't you be proud of that kind of mama you get mama wey be say dey make you proud if na you you no go dey proud of that kind mama okay now wetin dem wan use wetin wetin you all which which achievement now wey be say you wan even make the girl dey happy to go carry person wife give am belle born two children dey dance for social media na that one na you wan take command respect respect is a is reciprocal you earn respect you don you don force people you don force people to uh, uh, thank god the uh, what what do they call her daniel daniel is an adult Now, adult in be Now, carl and zain those one are dem na dem go say okay those one they are not adult but queen may they mind her business my people oh, hey, eh, all my queen may nation abeg make una put queen may and her daughter and her sons for prayer make we begin to cover queen may with the blood of jesus. No weapon formed against Queen May will prosper. Any evil eye looking at Queen May and her children, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Anybody when he be say, he look finish. He say he want to waka krukere waka for on top of Queen May head and her pikin them. Holy Ghost fire go destroy their leg. Anyway, be say they mention their name for evil let the the the any enemy wey be say e want to come like a flood in the life of uh, Queen May the Holy Spirit go raise a standard against them Bible say surely they will gather but their gathering will be will return back to sender anybody wey be say dey plan any evil thing concerning Queen May and her children anybody wey e want make Queen May cry make that person cry anybody when you want queen to cry to share tears of sorrow make tears of sorrow be their portion make e be their portion make una begin dey pray as dey as you dey lis ten to me begin dey open your mouth dey pray cover queen with her children with the blood of jesus and as you dey pray for queen and and her children we use them as a point of contact to equally reach our children every evil eyes every evil eyes when it be say if they look our children make that evil eye blind in the name of jesus because this one a monitoring spirit my people. what kind of monitoring spirit be this one just because of eh, queen may daughter post in mama house esther sky your mama no give you food one day chop your mama abandon you your mama the shame as say born you he was not even proud of you she she was not proud He carry you go drop dump for people wey they maltreat you today na you dey dey feed your mama so people wey be say dia life wey be say dem dey judge people. if you look their life finish you go say ah na this kind of person you blame them. my people na no blame dem na ayole edoche and judy na dia handwork see the kind low profile people, monkey great people. when e be say dem dey relate with and you all go see this thing when e dey happen somebody dey bully your pikin for social media you keep quiet you keep quiet because your daughter no come support you and judy your daughter dey mad i be follow take chop matter. e no chop na the daughter eye clear pikin eye clear her eye clear very well she no follow chop that thing wey be say you chop wey be say e come make you dey feel say you go just come come dey misbehave dey scatter yarn for social media then your pikin wey be say e get sense go come mumu like you for where you know say as queen queen may daughter dey very very intelligent very very intelligent focus business oriented like the mother resemble mother for everything very hard working girl at this her age she don dey don dey do a lot of things na im Yul Edochie Be quiet. Ha! Holy Ghost fire. Holy Ghost fire to every evil arrow back to sender. Back to sender. Back to sender. Ha! God, I beg you. Which kind of be this one now? And this, and I see this Judy Austin. Judy Austin na devil. E no go ever better for Judy Austin. For Judy Austin to look this kind wonderful family finish, leave him own him own come come go scatter person own no go better for am no go better for am i i swear e no go better for am and those of una wey be say una dey support evil una go see person dey do bad thing una go dey support am make una no pray make evil locate una because it will be very very bad it will be very very bad my people o oh, this na morin gist make una like and share this video Now have a nice day bye